dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
muraho neza inshuti mwese muduteze amatwi ni edirwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro dusangira ijambo tariki ya cumi n'icyenda z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu i washington dc hateraniye inama ya mbere yahuje abanyarwandakazi batuye muri leta zunze ubumwe za amerika iyo nama yari igamije kwigira hamwe uruhare rwabo mu kwiteza imbere no gushakira umuti zimwe mu nzitizi n'ibibazo bahura nabyo mu mahanga iyo nama kandi ihuriranye n'ukwezi isi yizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe umugore ibiganiro byatanzwe n'abahanga barimo abari n'abategarugori batuye muri leta zunze ubumwe za amerika ndetse n'abaturutse mu rwanda byibanze ahanini ku mateka y'umugore mu rwanda mu bihe byashize uko umugore ahagaze muri iki gihe n'uko bifuza ko umugore yaba ameze mu gihe kiri imbere by'umwihariko iyi nama yanaganiriye ku ngingo zihariye zigaragaza akamaro n'inshingano z'umunyarwandakazi mu guteza imbere umuryango we ibyo ariko kugira ngo bigerweho ni uko habanza hagakurwaho inzitizi zose zishobora kuba zibangamira umugore kugira ngo abe yashobora kwiteza imbere Depite Marie Rose Muresha Nkwano waje aturutse mu Rwanda akaba n'umwe mu batanze ibiganiro mu kiganiro twagiranye yatubwiye zimwe mu nzitizi zabuzaga umugore gutera imbere inzitizi twavuga zikibangamiye umugore cyane cyane zari zikiri uko abagore batabonaga uburenganzira bwabo ndetse cyane cyane hari n'inzitizi zari ziri mu mategeko iya mbere ya jenoside yakorewe abatutsi uko izo nzitizi zavanweho ni uko mbere ya byose abagore bahawe uburenganzira bungana n'ubw'abasaza babo cyangwa n'ubw'abagabo babo bishyirwa mu itegeko nshinga ko abanyarwanda bose bareshya imbere y'amategeko kandi banganya uburenganzira ariko hashyirwaho n'amategeko y'umwihariko arwanya ihohoterwa rikorerwa rishingiye ku gitsina hashyirwaho amategeko arengera umwana hashyirwaho amategeko itegeko ry'ubutaka riha uburenganzira bwo kugira umutungo w'ubutaka haba ku mugabo haba no ku mugore mu by'ukuri ibyari bijyanye inzitizi zazijyanye n'amategeko nyinshi zarakemuwe ko amategeko yagiyeho ikindi ni uko ayo mategeko arakurikizwa mu gihugu cyacu inzitizi wenda zikiriho ubu ngubu nkeya abantu bakirwana nazo ni izo gukomeza gufasha abagore kuzamura imyumvire yabo gukomeza kubatinyura gukomeza no kubafasha kugira ngo batinyuke kwinjira nko mu gufata inguzanyo kugira ngo nabo bakore barushaho gutera imbere kimwe mu kibazo cyasubiweho hano cyane ni ikibazo kijyanye n'uburyo abanyarwandakazi bakwiye kubumbatira indangagaciro zabo hano mu mahanga icyo ni ikibazo kitoroshye cyane cyane cyane ugereranyije n'uko mwebwe mu rwanda mugenda mubivamo nk'ubutumwa waha umunyarwandakazi utuye hanze y'u rwanda kugira ngo arusheho kubumbatira uwo muco n'indangagaciro ye n'ink'izi ubutumwa nawe umunyarwandakazi wo mu mahanga ni uko mu by'ukuri kuba mu mahanga si cyo kibazo bamwe baba baraje kwiga abandi baba baraje guhaha mugani abahaha ubwenge abahaha ubumenyi abahaha ndetse abakora bizinesi n'ibindi bitandukanye icyo nababwira ni uko mu byo bakora byose mu bibateza imbere byose batagomba kwibagirwa umuco nyarwanda batagomba kwibagirwa igihugu cyabo bagomba guhora batekereza ko ari abanyarwanda bakibuka umuco nyarwanda wo kwiyubaha kwiyubahisha no gukunda igihugu cyabo ndetse no kukivuga neza no gushakisha buri gihe icyateza igihugu cyabo imbere bakarwanya buri gihe icyavuga igihugu cyabo nabi cyangwa se icyagirira igihugu cyabo nabi mu by'ukuri icyo nabashishikariza ni uko mu muco nyarwanda buri nta muntu ugambanira igihugu cye umunyarwanda ahora ashishikajwe n'icyateza igihugu cy'imbere n'icyatuma igihugu cye kigaragara neza n'icyatuma igihugu cye gitera imbere nabashishikariza rero nk'abanyarwandakazi bari mu mahanga gukunda igihugu cyabo nkabashishikariza gukora guhaha ariko bazirikana iwabo byanze bikunze bumva ko ari abanyarwanda ko bafite icyo batandukaniyeho n'abandi banyamahanga cyane cyane harimo gukunda igihugu cyabo no kurangwa n'ubwitonzi no kurangwa n'ubushishozi no kurangwa n'urukundo no kurangwa no kwiyubaha no kwiyubahisha hari nk'ikibazo gishobora kuba cyazamuwe hano gishobora kuba cyagutunguye mu bijyanye wenda n'ibibazo abanyarwandakazi bahura nabyo muri make nta kibazo kidasanzwe numvise numvise byinshi ari nk'ibisanzwe gusa hari icyo numvise cy'abana ah, cy'uburenganzira bw'abana numvise bu- inaha busa nk'aho mbigereranyije n'iwacu ni uburenganzira ni- nibyo ni bwiza ariko hari ubwo numvise abana binaha hari imico bafite ari byo bitiranye n'u- n'uburenganzira hari byo bitiranye n'uburenganzira nko kuba yahanwa n'umubyeyi we ya- yamugira inama yamubuza ati wikora iki ngiki si cyo Ah, hari umubyeyi ugeze kuvuga ko ashobora guhamagara polise niko bimeze hano Eh, iyo ukubise twebwe- umwana araguhamagara polisi natwe ntabwo dushyira imbere gukubita umwana burya nacyo si igihano cyiza ariko iwacu iyo umubyeyi ahanye umwana umubyeyi yumva ko umwana yumva ko amuhanye kubera urukundo ko amuhanye kugira ngo azagire icyo yigezaho ko amuhanye kugira ngo akosoke bizamugirire akamaro akenshi iwacu iyo umubyeyi ahanye umwana birumvikana umubyeyi nawe agomba kumuhana mu gihano kitari icyo kumubabaza cyane kitari- ki- kirimo ubumuntu ariko umwana we akenshi yumva ko umubyeyi we amuhanye mu rukundo kugira ngo amukosore azatere imbere ntabwo yirukangira guhamagara polisi muri iyi nama ya mbere yahuje abanyarwandakazi batuye muri leta zunze ubumwe za amerika umushyitsi mukuru yari madamu jeannette kagame umufasha wa perezida w'u rwanda paul kagame mu ijambo yagejeje ku mbaga yari iteraniye hano i washington dc madamu kagame yasabye abagore guhora bashyira imbere icyabateza imbere bakanatekereza ku iterambere ry'u rwanda bakomokamo no gusigasira umurage warwo muri iryo jambo rye madamu kagame yifashishije amagambo ari mu ndirimbo z'umuhanzi rugamba sipiriyani n'uruhare rwacu gutoza abato bacu bakamenya amateka bakamenya uko u rwanda rwahoze aho rwanyuze n'aho ruri ubu bagasobanukirwa ubutwari n'ubupfura ubupfura ari wo mwambaro w'umutima ugaragarira mu myifatire n'imigirire by'intangarugero by'abanyarwanda maze tukazabaha umurage basobanukiwe ibi nitubasha kubigeraho ndizera neza ko nta kabuza urubyiruko rwacu ruzasobanukirwa kandi rukamenya kwifata neza mu mahanga abacumbikiye ibi bikazabafasha kandi kuba abantu bihagazeho banazi n'icyo bashaka nkaba numva in order to illustrate ibi mvuze neza i feel like borrowing from uh, umuhanzi rugamba mu magambo ye yasobanuye about uh, legacy ku kivi yavuze gurumve shami nashibutse uzase nanjye urenzeho unsumbye ndabigusabye usoze ibyanjye kandi uterure ibyawe mwana wanjye jya utunganya utwaza arongera aravuga ati ntumeho umuco mwiza wakureze ntugatume udindira mu by'abandi jya utoranya ibyiza ibifutamye ujugunye niba urabukwa iby'ahandi ugata n'urwo wambaye ntumeho arangiza avuga ku muco wacu ngo uwanga umuco wamubyaye asa n'ishami ryihakana aho ryatoshye umwana mwiza ni umwe uvuga ivuko ryiza ryamubyaye agahora arisingiza
niba ndamubonye byaba nakunze
sozi hose uratabirana ubwiru sozi ibyanjye sozi ibyanjye kandi uterura ibyawe Ah, mwana wanjye jya utuganya utwaza uramara icyo kibi cya kibi nateruye kiranamiye ndika amata ngo ngiwuse ngasusumira ndumva intege ari nkeya zananiye nkibyuka ndareke urumve shami nashibutse icyo kibi ni icyawe ubu nguhariye kucyusa mwana wanjye uzaba ingenzi sase nanjye urenze usumbye ndabigusabye
niba ndi mu matungo uyakenera udatuza inka nyama cyangwa amagufi meza uramenyera urwuru soza ibyanjye soza ibyanjye kandi utera ibyawe Ah, mwana wanjye jya utuganya utwaza uramara icyo kintu
niba mba mu ruganda nirirwa nshura ibyuma jya ucukura ubutare maze ubutwika uvuga utuvugana inyundu soza ibyanjye soza ibyanjye kandi uterura ibyawe Ah, mwana wanjye jya utuganya utwaza uramara icyo kibi cya kibi nateruye kirananiye ndika amata ngo ncyuse ngasusumira ndumva intege ari nkeya zananiye nkibyuka ndarekeye urumve shami nashibutse icyo kibi ni icyawe ubu nguhariye kucyusa mwana wanjye uzaba ingenzi sase nanjye urenze usumbye ndabigusabye
niba gusiga mbizi uramenye inganzo yacu cyuye ku bantu cyuye muri hamije wange guhanukira usaze ibyanjye saze ibyanjye kandi utera ibyawe Ah, mwana wanjye jya utuganya utwaza uramara icyo kibi
niba agenda intore uramenyera umubyimba wikunda ujya ukuba n'inka cyane wivuga uvunasambu usoza ibyanjye soza ibyanjye kandi uterura ibyawe Ah, mwana wanjye jya utuganya utwaza uramara icyo kibi cya kibi nateruye kirananiye ndika amata ngo ncyuse ngasusumira ndumva intege ari nkeya zananiye nkibyuka ndarekeye urumva ishami nashibutse icyo kibi ni icyawe ubu nguhariye kucyusa mwana wanjye uzaba ingenzi sase nanjye urenze usumbye ndabigusabye
nyuma y'iyo nama navuganye na bamwe mu bagore batanze ibiganiro maze bambwira icyo bakuye muri iyo nama yiswe US Rwanda Diaspora Women Convention Imakile Businge ni umwe mu bayobozi bagize ishyirahamwe ry'abanyarwanda batuye muri leta zunze ubumwe za Amerika aratubwira icyo we yakuye muri iyi nama inama uko twayiteguye niko yagenze ahubwo ndabona bisa naho byarenze uko twabiteganyaga twagize ibiganiro byiza cyane twagize inyigisho nziza cyane ziturutse mu banyarwanda bo muri diaspora ndetse n'abanyarwanda bavuye iwacu u rwanda byabaye byiza nk'uko twabyifuzaga rwose Ah, hari bimwe mu bibazo by'ingutu ushobora kuba wavuga ko mwaboneye umuti ahangaha muri iyi nama ibibazo by'ingutu abantu benshi ba diaspora bibazaga bibazaga bati ese dufite ubumenyi duhaha hano mu mahanga ese twabujyana dute iwacu Twabu- twahawe ibisobanuro neza n'abantu baturutse iwacu mu rwanda ko ubumenyi bwacu burakenewe iwacu kandi isaha yose buzakenerwa barite- bariteguye kutwakira tukabu- tukabusharinga natwe
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu
ngira ngo urya wundi tutahora tuvuga rumwe ahora dutuka ko turi muri leta yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta ubu nawe akaba ari mu mugongo urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumiye ku muntu umwe bategerezwa kunga ibere rimwe
ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika
kuri telefone kandi dufite eugenie eugenie uraho neza ndakumva nubwo hari ikibazo ufitiye umunyamategeko ndashaka yego agasamundo w'ibiciro ibihumbi mirongo ibiri
hano turi kuri radiyo ijwi ry'amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe eee eee none mwebwe muri hehe ku ijwi ry'amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
twavuganye kandi na muganga margaret udahogora akaba n'umwarimu muri kaminuza ya maryland kuri we ibiganiro nk'ibyabereye muri iyo nama ngo birushaho kwigisha no kumenyekanisha indangagaciro z'umunyarwanda icyo nkuyemo cya mbere cya mbere ni urwibutso ry'uko umunyarwandakazi icyo ari cyo mu bitekerezo mu mikorere ye no ma uko aba agamije guteza abandi imbere icya kabiri ni uko ubwo bwiza ntitugomba kubuharana tugomba kubashyira mu bana turera abahungu abakobwa tukabaha gutera imbere mu bitekerezo bakifuza gukomera ariko bafite i- iki- iki- ubunyarwanda muri bo bakaba bake- bakaba fiyeri yabyo icyo ni cyo kibazo cyagarutsweho cyane uburyo mwabumbatira indangagaciro nyarwanda icyo kibazo umuti mubona mwakivugutira ni uwuhe
umuti wa mbere ni ukugira ibiganiro nk'ibi abakuze ababonye ubuzima bwa kera bakatubwira bati naba turi bo kuko ujya mu bundi mu mahanga ukayoba ariko iyo uzi uwo uri we ukamenya n'ibyiza koko abawe bagezeho wifuza gusa nkabo kuko mu byo bafite ari ugukora ari ugutera imbere ari ukugira ijambo mu rugo no mu butegetsi ibyo twese bidutera imbaraga bikadutinyuka iyi nama ya mbere y'abagore yateraniye i washington dc yitabiriwe n'abagore baturutse muri za leta zitandukanye zigize leta zunze ubumwe za amerika madamu raisa irakoze kaninga yaje aturutse mu mujyi wa atlanta uri muri leta ya georgia nawe yashimye ibiganiro byatangiwe muri iyo nama dore ko nawe ari umwe mu babitanze cya mbere na mbere byadushimishije cyane kuba twabashije kuba twagize abanyarwandakazi twabahuza muri amerika ni ubwa mbere bibaye ni mu kwezi ko iyo twizihizaga umunsi w'abadamu so kuri ngewe ikintu cya mbere nashimishijwe ni uko ari ubwa mbere nka diaspora duhuye tukaganira ku bibazo duhura nabyo nka diaspora yaba ari abanyeshuri yaba ari abantu bakuru abadamu abamama uburyo barera abana tukaganira kandi twavuga n'uburyo ah, abantu bibagora kugira ngo bakomeze umuco nyarwanda bakomeze kuwugaragaza baba bari inaha kandi kugira ngo nibagira igihe cyo gutaha cyangwa se bajye no mu rugo n'abana babashe kugira so icyo nakuyemo cyane ni ukugira ngo numve abandi badamu bagenzi banjye basangira ibitekerezo bavuga ku bibazo bahuye nabyo n'uburyo bagiye babikora kandi nanjye nzajya mu rugo rwanjye nanjye nkomeze mbivuga no muri community zacu dukomeze tu- twungurane ibitekerezo kugira ngo twese tugumane umuco nyarwanda twahawe Eh, wari mu ikipe yatanze ikiganiro ku buryo mukwiye gufasha abana murera abana bavukira inaha ah, kubungabunga umuco nyarwanda ah, n'uburyo mubihuza n'akazi n'imibereho ya hano muri amerika ese mubona ari ibintu byoroshye mubona ari iki gikenewe kugira ngo mubungabunge iyo ndangagaciro y'ubunyarwanda Ah, mu by'ukuri ntabwo byoroshye kuko nk'umunyarwandakazi hari akazi hari ibintu byinshi tuba tugomba gukora ujya mu kazi ukaba ukagerageza kuba umukozi bishoboka byose kugira ngo tuzamure igitsina gore kandi tuzamure ubunyarwanda bwacu abantu babashe kubona ko turi abakozi kandi tugira agaciro mu bintu byose dukora wajya no mu rugo nanone ukaba ufite umuryango mba- ugomba kurera ukagomba kuwufata neza kandi ukagerageza urugero ku ba- ku bana bawe kugira ngo bazamenye ko uba- ko bakora bakunda n'akazi so ikintu cya mbere gituma byoroha ni uko tuba dushaka kugira ngo mu burere duha abana bacu babone ko bagomba gukura- gukora cyane mu buzima bakagira icyo bigezaho kandi bagakomeza no kugira umuryango ugahora uri kumwe priorities zigahora ziri settled family and work ariko ukagerageza kuba niba uri ku kazi ugakora ibyo ushoboye byose ukaba uri mu kazi kandi ukagaragaza ko uri umukozi mwiza uka- ugahesha agaciro igihugu cyawe waba uri no mu rugo nanone ukagira urugo rwawe rwiza ukagaragaza ugahesha agaciro nanone mu rugo n'igihugu cyawe aho uri hose usibye ibiganiro byibanda ku iterambere ry'umunyarwandakazi muri iyi nama hanavugiwemo uruhare umugore w'umunyarwandakazi akwiye kugira mu gutoza urubyiruko amateka n'indangagaciro z'u rwanda kugira ngo uko batera imbere kose ntibazibagirwe ko ari abanyarwanda ibi byashimwe na muganga eme nibagwire utuye muri leta ya maryland iyo du- tugeze muri ibi bihugu hari ukuntu twarezwe ah, hari ibyo tuzi ko ari byiza hari ibyo tutize kubera aho tu- twigiye aho tu- iwacu iyo tugeze hano rero bibanza kutuyobera rero iyo ikaba inzitizi imwe ya mbere mbyewe mbona Ah, bigasaba yuko ukora nk'akazi kenshi kurusha abandi bose kugira ngo mubashe nko kuringanira cyangwa se u- ubashe kugera ku cyo akazi kagusaba ibyo rero ni inzitizi kubera yuko usanga umuryango nawe ugutegereje ugutezeho byinshi bikagorana rero kugira ngo bifatanye byombi usibye ibiganiro byafashe umwanya munini muri iyi nama ya mbere yahuje abanyarwandakazi batuye muri amerika iyo nama yabaye n'umwanya wo gutarama mu bahanzi bari ku isonga mu basusurukije abari bahari ni diana teta wari uvuye mu rwanda nawe yagize icyo avuga kuri iyo nama n'ubutumwa yayikuyemo
ni byinshi umuntu yakwigira hano duhereye no kuri ibyo ngibyo ah, bya kera byo kuvuga ko umukobwa ari nyampinga afite mbese afite ako gaciro ko guhuza imiryango Ni- ni umurimo rero ukomeye ndetse na n'isaha gufata umwanya tugahabwa uru rubuga tugahura ah, abakuru bakagira icyo badutambutsa nk'ubutumwa tukamenya agaciro kacu ni akahe ese inshingano zacu mu muryango nyarwanda nubwo turi muri leta zunze ubumwe za amerika ariko n'uyu ni umuryango nyarwanda aho turi hose we represent our country Ah, so kubona uwo mwanya ah, u- ukabaho abakobwa cyangwa se abagore bakaganira bakumva agaciro bafite n'inshingano bafite n'ibintu bi- bifite agaciro gakomeye cyane hari ikintu cyakomeje kugaruka hano bavuga ku ndangagaciro y'umunyarwandakazi Ah, ni ikibazo gikomeye cyane iyo abantu bavuye mu rwanda ah, kugira ngo bakomezanye n'uwo muco mu ndirimbo zawe nyinshi usa nk'aho ugaruka kuri gakondo ah, ku mateka y'umunyarwanda indangagaciro y'umunyarwanda ubona byoroshye kugira ngo iyo ndangagaciro ikomeze yubahirizwe n'ubwo abantu batari muri mu gihugu cyabo birashoboka cyane ngira ngo abantu bagaragaza urwo rukundo n'ibyishimo iyo n'umuhanzi aje hano ni ibintu wenda batabona cyane ariko neza ko mu ngo zabo bazirikana bwa bunyarwanda bazirikana za ndangagaciro za kinyarwanda aza hano akaba azi ngo ni umunyarwandakazi n'aho ari hose ntekereza ko izo ndangagaciro tuzigendana ni indangagaciro tuvukana ndetse dutozwa mu miryango aho uri hose urazihorana so nanavuga nti ahubwo ntiziducike nimba hari n'aho wenda hari hari igi- agatotsi nicyo gahunda nk'ingiyi ibereyeho ni ukugira ngo uwo muco tuwugumane tuwuzirikane tuwuko- tuwutoze n'abari kuza Ah, by'akarusho rero abahanzi tukagerageza wenda kubinyuza mu, mu ndirimbo ah, zimwe na zimwe kugira ngo uwo muco udakendera utagenda hanyuma icyizere icyizere cyo kiranahari cyane kubera yuko niba mu rwanda cyangwa se no hanze hari abana b'abanyarwanda ntago nkuze cyane tuba tukiri interested muri ya za ndirimbo gakondo hari ibyo tuzigiraho tukagerageza kubakira ku byo tugenda dukora Ah, ni ni ibigaragaza ko ntaho umuco uzajya Tu- tuzawukomeza kwa uri umuhanzikazi uracyari muto Ah, abantu baribaza kuki wahisemo ah, kwibanda cyane ku ndirimbo gakondo aho kugira ngo ube wakura indirimbo ah, abandi bahanzi bagenzi bawe bakora zose ubu nige ndazikora ariko imbyino gakondo ndazikunda kuva kera Ah, ndi umuntu wumvaga ibitaramo nyarwanda nkumva ndabikunze ntekereza ko atari nanjye jyenyine ahari hari n'abandi ba- babikunda ari batoya So, ni ibintu nanone ntabwo natinya kuba ko ni ibintu bihera mu rugo ni ibintu utozwa ni mubyeyi akagukundisha iby'iwanyu twebwe twagiye buri wese burya agira amateka cyane cyane abanyarwanda buri wese agiye kukubwira amateka ye bwakwira bugacya ariko hari bamwe muri twebwe tutagize amahirwe yo kuvukira mu rwanda ariko aho twari turi kubera amateka njyewe ndibuka ko twakuriye muri esprit ya kinyarwanda batwumvisha izo nanga ba rujindiri nakuze mbazi ndimbo za kamariza cecile kayirebwa n'abandi so ntekereza ko icyo kintu ahubwo twari dukwiye no kukigumana nanjye abo nzabyara nkabibatoza nabo bakabi mbese hakabaho no, no kuganira mu miryango kuganira kugaruka ku kintu kituranga nk'abanyarwanda ese impamvu umbona uk- um- wenda n'umuganda agira ibimuranga n'umunyakenya ariko ukavuga uti uyu ni umunyarwandakazi wujuje za ndangagaciro ni izihe uretse kuzita indangagaciro ni izihe tuzigishanye tugende twigira kuri abantu bakunze uburyo wabataramiye ndetse hari n'indirimbo bagusabye gusubiramo kuri wowe bivuze iki?
ntabwo nabasha no kubona ukuntu mbi- mbi- mbivuga ni ibyishimo byinshi cyane kugira ngo abantu imbaga y'abantu bakwishimire ah, bifuze ko unasubiramo ibyo waririmbye ni ikikwereka ko baba babiteze amatwi babikunze ikindi iriya ndirimbo ifite ubusobanuro bwayo ni nayo mpamvu abantu bayikunda Ah, irimo ikinyarwanda cyimbitse benshi muri twebwe ushobora no gusanga benshi wenda batumva amagambo amwe n'amwe arimo ariko Ah, ni indirimbo ifite ikivuzi ifite ikis- icyo isiga mu bantu niyo mpamvu bayikunda kuba rero nayikora nayisubiyemo abantu bakanabikunda noneho nabwo cyane ni ibyishimo ni- nakubwira ngo ni igi- ni igitego nsinze cy'umutwe kwa mugabo wanjye mugabo nkunda ngarukira sinagusenze ndi sinagusanze nisanga kuva mubwangavu no mu bukumi bwanjye noneho mbere y'ingeri y'urugo rwawe ndandagara nkagandurwa n'abagenzi nkitsamura nkikirizwa n'abahetse nahindukira ngo mfate mu mugongo nkagangahurwa n'ubwigunge naragiwe n'ubwigenge bwawe tujyane sinagira rusange dusabane nka kera utarasuhuka kera nkiri rudasumbwa ukinsimbagiza abasizi bakansingiza
inshuti bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika ndabashimiye cyane kuba mwateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo cya none muri studio hano i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika